Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fideni yo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi.
urakoze fideli turayahera muri afurika ku makuru yerekeye umutekano abarwanyi b'abajihadiste barenga ijana barishwe n'ibitero by'indege z'igisirikare ca nigeria mu ndwi iheze nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu yabivuze jo ku munsi wa kabiri indege z'intambara za nigeria zarateye ikambi zitatu z'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu karere ko muri afurika y'uburengero ziri mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ku munsi wa mbere w'indwi iheze nk'uko aya makuru abivuga amakuru ava mu iperereza rya nigeria muri iyo ntara nyene yavuze ko bigoye gutanga igitigiri nyezina c'abapfuye ariko abarwanyi barenga ijana ngo barishwe aya makuru avuga kandi ko banyaze umwansi imodokari mirongo ibiri hamwe n'izindi zose zisigaye zaturiwe n'ibikoho bikomakomeye bigasamburwa n'ivyo bitero vy'indege ahandi havugwa ibitero ku iterabwoba ni muri mozambike abasirikare b'ico gihugu bafatanije n'inteko z'ibihugu vyo mu karere barateye ikambi y'abaroberi iri mu buraruko bw'igihugu mu mpera z'indwi iheze bicamwo cumi ibi vyavuzwe na kristovayo cume n'umushikiranganje wo kwivuna bansi muri Mozambique haruhande y'aya makuru igisirikare ca Afrika y'Epfo cavuze ejo ku munsi wa kabiri kumwe mu nteko zaco yiciwe mu mutego watezwe mw'ibarabara mu gihe c'ico gitero iki gitero co ku munsi w'Imana cakurikiye ibindi vyabaye mu ndwi zibiri ziheze vyakozwe n'abajihadiste mu mihana yo muri komine ya Makomiya ni mu ntara ya Cabo Delgado ahagwiriye umwuka wa gaze ako karere kari mu bitero vy'iterabwoba kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ahamaze gufa abantu bashika ibihumbi bitatu n'amajana atanu hamwe n'abarenga ibihumbi amajana umunani bateshejwe ingo zabo muri libiya abimukira bashika ijana na mirongo itandatu barafuye ku nkengera z'amazi inyuma y'aho ubwato barimwo buzamiye mw'ibahari mediterane mu ndwi iheze ibi vyavuzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem ejo ku munsi wa kabiri umuvugizi w'ikigo ca oni gifise icicaro umuvugizi w'ico kigo ca oni gifise icicaro i geneve mu buswise safa musehli avuga ko abimukira hafi igihumbi n'amajana atanu aribo bamaze gufira mu mazi muri ayo mayira aho uyu mwaka ugeze ubu oyem ivuga ko abimukira amajana ane na mirongo itandatu na batandatu batabawe muri ayo mazi basubizwa muri libiya hagati y'amatariki ya cumi na kabiri na cumi n'umunani ukwezi kw'icumi na kabiri ahandi abimukira bagize ibyago ni muri maroke aho ibimenyeshamakuru vya leta vyavuze ko abashika amajana atatu mirongo itanu na babiri batabawe mu mabahari mediterane na atlantike mu minsi ine iheze igipolisi muri maroke cavuze ku munsi wa mbere ko muri uyu mwaka cahagaritse abimukira barenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana abiri batagira ivyangombwa congera gisambura imigwi ijana na mirongo itanu iri mu rudandazwa rw'abakora rw'abimukira tukigumiye ku mugabane wa afurika abashakashatsi hamwe nabo mu gisata c'amagara y'abantu ku mugabane wa afurika bavuga ko bababajwe cane n'ivyavuzwe n'ikigo ca leta z'ubumwe za amerika kijejwe kugenzura no gukinga ingwara cdc mu mfunyafunyo k'urucanco rwa covid 19 rwahinguwe n'ishirahamwe johnson and johnson ikigo cdc mu ndwi iheze casavye ko incanco zokoreshwa gusa zoba izahinguwe na moderna na pfizer aho gukoresha urwa johnson na johnson ico kigo kivuga ko urucanco rwa johnson and johnson rushobora gutuma amaraso avura mu mitsi kuwarutewe uru rucanco rwa johnson na johnson ni rumwe mu zikoreshwa cane muri afurika kuko rutegwa dozi imwe gusa kandi rudakeneye ubukanye burenze mu gushingurwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri afurika y'epfo bwararemesheje abanyagihugu kuri urucanco atangaruka mbi rugira abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu ku mugabane wa afurika bavuga ko ivyavuzwe n'ikigo cdc vyabaciye intege mu twigoro barimwo two guhimiriza abanyafurika kwiteza izo ncanco nayo muri afghanistan ibimenyeshamakuru bishika kuri mirongo ine kwijana vyarugaye kuva abatalibani bafashe ubutegetsi mu kwezi k'umunani abamenyeshamakuru b'abakenyezi barenga ibice mirongo umunani kwijana nabo barataye akazi baromoka ibi biri mu itohoza ryakozwe n'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporter sans frontiere rsf mu funyafunyo y'igifaransa mu bimenyeshamakuru amajana atanu na mirongo ine na bitatu byari muri afghanistan imbere y'umuza w'abatalibani amajana atatu na cumi na bibiri gusa nivyo byari bigikora mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kumwe abatalibani bagirizwa kuba basaba abamenyeshamakuru kudakoresha abakenyezi mu gihe intara nka zose zari zifise niburiburi ibimenyeshamakuru cumi byigenga ubu zimwe muri zo nta kimenyeshamakuru na kimwe kiharangwa abategetsi b'abatalibani bakunze guhakana ibyo bagirizwa ko babangamira ubwigenge bw'abamenyeshamakuru umuvugizi wa leta y'abatalibani zabiruha mujahidi avuga ko utwigoro turiko turakogwa mu guha abajejwe umutekano inyigisho k'ukuntu bokwigenza ku bamenyeshamakuru afghanistan yashyizwe ku mwanya w'ijana na mirongo ibiri na kabiri kubo bangamira agateka k'abamenyeshamakuru urakoze aroyisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini mu burundi hatangujwe icese ku munsi wa mbere umugambi mera nk'abandi uje gufasha abarundi bantaho nikora mu kubatunganiriza imigambi y'iterambere kugira bave mu bukene barimo ihangiro ry'uwo mugambi ni ugukingira no guteganiriza neza kazoza abenegihugu bose mu gushyigikira abageze mu zabukuru abagendana ubumuga abagize impanuka z'akazi abafite indwara zituruka ku kazi cyane mu gihe mu miryango babuze uyu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimi amakuru y'akarere tuyahere muri repubulika demokarasi ya kongo umutekano warasubiye kugaruka mu gisagara cya goma ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'uruhagarara n'imyiyerekano vyabaye muri ico gisagara ku munsi wa mbere urwaruka rwateguye iyo myiyerekano rwiyamiriza ibintu bitandukanye biri mu bwicanyi n'ingingo yo kurungika umugwi w'abapolisi b'abanyarwanda mu gisagara cya goma gufasha kugwanya ivyaha birengera imbibe ari asanka araduha ibindi kuri iyi nkuru mu mujyi wa goma amashuri amasoko amaduka n'ibindi byafunguye imiryango uko bisanzwe mu turere twose yaba ahatangiriye iyo myigaragambyo imajengo ibuhene indosho no mu bice byose by'umujyi ni nyuma y'imyigaragambyo yahamagajwe n'amashyirahamwe y'urubyiruko yamagana ibikorwa bimaze iminsi biteza umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cyane cyane mu ntara ya kivu ya ruguru habaye kandi kwamagana amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ko kongo yasabye u rwanda kohereza abapolisi kuza gufasha bagenzi babo mu gushakisha amahoro iyo myigaragambyo yatumye polisi ikoresha imbaraga n'ibyuka biryana mu maso guhagarika iyo myigaragambyo ubwo bushamirane bwatumye abantu bicwa nk'uko bivuga aba van ang umuyobozi wa polisi mu ntara kivu ya ruguru
nabonye umuyobozi w'abapolisi ari kwicwa n'abasivile
ku rubuga rwa twitter ambasaderi w'u rwanda muri congo vincent karega yanditse ko u rwanda rudafite abasirikare cyangwa abapolisi muri icyo gihugu avuga ko amasezerano yashyizweho umukono y'ubufatanye ataratangira kujya mu bikorwa abari bahagarariye iyo myigaragambyo baravuga ko batari bucike intege kugeza igihe bari bugere ku byo bashaka aspirine mwinuka ni umwe mu bahagarariye ishyirahamwe rya ruca afurika rdc
turashaka ko amahoro agaruka muri uyu mujyi wa goma ikibazo cy'umutekano muke ubwicanyi n'ubujura bimaze iminsi bivugwa mu mujyi wa goma asere mesia ngoma afite abana batatu hashize icyumweru atewe mu rugo bamwambura ibyo yari afite byose twe turasaba ko imana idufasha turangiza umwaka neza gusa nta kindi mu cyumweru gishize hishwe umusore umwe wo mu ishyirahamwe rya ruca umuvunjayi n'abandi bantu basanzwe mu turere dutandukanye muri iki gihe intara n'umujyi wa goma biyoborwa n'abasirikare ali asanka darius ijwi ry'amerika mu burundi haravugwa umugambi mushasha witwa mera nk'abandi perezida evariste ndayishimiye yemeza ko ari umugambi uje gufasha abarundi bo mu bice bitandukanye na cane cane ba ntahonikora kugira bave mu bukene barimwo inkuru y'idonido na desire yatungimana uwo mugambi mera nk'abandi uzokoresha amafaranga yatanzwe ni banki y'isi yose angana na miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari y'amerika yaba miliyoni majana atatu amafaranga y'amarundi azokora mu kiringo c'imyaka itanu umukuru w'igihugu c'u burundi ari kumwe na ba musitanteri baburamatari abakora mu bushiranganji bwo gufatana mu nda be n'amashyirahamwe akora mu gisata cy'imibano yaramenyesheje icyo uwo mugambi uje gukora guhera mu ntango z'umwaka ugiye gutanga muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri ihangiro ry'uwo mugambi ni ugukingira no guteganiriza neza kazoza abenegihugu bose mu kubafasha gushyigikira ubuvuzi bubereye kandi butavuna mu kwitwararika indero y'abana mu mashuri no mu kubarosa amikoro abasahiriza mu gihe bashyikiwe n'ingorane mu biringo bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu nko mu gihe bakitswe n'amagara mu kwarika abibarutse mu gushyigikira abageze mu zabukuru abagendana ubumuga abagize impanuka z'akazi abafite indwara zituruka ku kazi cyane mu gihe mu miryango babuze umukuru w'igihugu cy'u burundi yaramenyesheje abakora mu bisata by'imibano be no guteganiriza akazoza abakozi ko bakora nabi akazi kabo bigatuma harabaja mu bukene kandi ari bubivuyeko yabasabye kwitaho abo bajejwe mu gukoresha neza uburyo bwabo batabishoboye bakabisa abandi niyo byaba byarabananiye nta kibazo murabimbarira muti byaratunaniye hanyuma nze ndabyikorera turi ku mwaka ugira akangahe mwamenyereye kuhembwa mwicaye umwaka ugira utangure uza umwaka wundi nagira ndabibabwiye byabananiye nzoza kubyikorera kandi abo ndabakebuye nagira ndababwire ko hajya amahera mu fise saa y'iwanyu saa yinesese saa onpr saa ya mituwere ni amahera y'abajya bakotije mwebwe muri abakozi babo mutemeye ko babaha amategeko nzobaserukira nje ndabaha amategeko twe twaje kuba basuku b'abenegihugu none dushaka badufashe ndababwire kugira wemere kuba indongozi banza wemere ko wishoboye utishoboye taha mu ishyirahamwe inss rijeje gutekaniriza akazoza abakozi basanga kugeza uno munsi hari abakoresha batarumva akamaro ko kuziganiriza abo bajejwe iyo ngeso mbi ituma harabugira ko ingaruka iyo bahuye n'ibibazo bitandukanye bituruka mu mirimo yabo ya misi yose bishikirizwa na bukeye dushaka eric umuyobozi ajejwe ivyigwa muri nss asaba abajejwe intwaro kubafasha kugira ntihagire umukozi n'umwe abaho ataziganirizwa n'umukoresha wiwe twagarayo mudutahure turafite amajansi akorera mu ntara tuzosaba rero abashefu d'agence baze kurabanya kwababura amatara babadane urwo rutonde mudufashe abo bantu b'abanywanyi kuko dutegerezwa kuduza cya gitigiri tukava ku bihumbi icumi tukaduga imbere mwumvise abanywanyi ko ari desanduzi miri umunsi twashaka ku miliyoni cumi na zingahe n'abandi biyongereko kandi bishobora bifasha n'ubutunzi bwa unicef bwisununura mbere na ka gapansiyo tugaca kuduguza twege n'aho kava umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yasabye ashimitse abajejwe intwaro n'abakora mu gisata c'imibano gukura amaboko mu mpuzu kugira abageze mu zabukuru imfuvyi n'abantahonikora bafashwemwe bigaragara yamenyeshe ko igihugu kitazoba kiratera imbere mu gihe kizoba cuzuye amarerero y'imfuvyi abagenda barasegerereza n'abageze mu zabukuru batagira ikibasahiriza desire atungimana kigali ijwi ry'amerika leta ya tanzania ivuga ko impunzi z'abarundi zibangamiye inyamaswa mu ishyamba rikimeza ryegereye ikambi ya nduta na nyarugusu ryitwa moyo wosi abarenga mirongo itatu n'indwi baramaze gufatirwayo mu gihe kitarenze amezi icumi arangiye ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu james joven ari muri tanzania Ivyo vyemezwa na bwana Deogratias Nyakwani, umuyobozi mukuru w'ishyamba ry'ibikoko riri hafi ibirometero bitanu uvuye mu nkambi ya Nduta mu nama n'abarinzi bajejwe kurinda iryo shamba yabereye muri komine Kibondo aho bariko barigishwa mu bijanye no kurinda ayo matungo ya leta. Bwana Nyakwani yavuze ko muri ico gihe nyene bafashe inkoho cumi na zitandatu z'abagizi ba nabi bakoresha mu kurasa ayo matungo ya leta ya Tanzania. Izo mpunzi mirongo itatu n'indwi n'indwi nazo zikaba zifungiwe mu gasho ahitwa nyamisivya komine kibondo yavuze ko leta irimo gukora isakwa rikomeye ry'abagizi ba nabi harimwo impunzi zagirizwa kwica ibikoko bibarizwa muri iryo shamba harimwo ingeregere imbogo imvubu hamwe n'ibindi bitandukanye lakini uwepo wa makambi ya wakimbizi jirani na hifadhi yetu. Tuna kambi ya wakimbizi Nduta, lakini pia tuna, tuna kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Hizi zote haziko mbali sana kutoka kwenye, kwenye mpaka wetu wa hifadhi hasa kuba hari ikambi zibiri z'abarundi zegereye ishamba cimeza ry'ibikoko muyobosi ni ikibazo gikomeye kenshi hari abinjira bakica amatungo ya leta kandi bibujijwe kubw'iyo mpamvu turimo gukora isakwa rinini turasavye impunzi gukurikiza amategeko abasaba kudasohoka kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu tumaze gufata impunzi mirongo itatu n'indwi hamwe n'inkoho bakoresha zishika cumi na zitandatu kwa karibu. Mfano, toka mwezi Januari mpaka sasa tumekamata Warundi 37 zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zo zivuga yuko hanini ikibakura mu nkambi ni ikibazo c'inkwi no kurondera ibiribwa bibafasha gukabukanya ubugari bwa buri munsi baronswa jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanje afungiwe bamaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cangirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo bagomba kumpiga kunyica muri uwo- mumwe aho hantu ndari ndagiye gusenyera haciye haje umwe arambwira yuko ntuveho nyaruka ndavayo n'ingoga twaciye duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwaye sitoma buri ko umwaka utashe impunzi z'abarundi zirenga gato mirongo ibiri ziricirwa nyuma y'ikambi abarenga mirongo itatu baraburirwa irengero mu gihe abarenga mirongo indwi bafungirwa mu gasho bazira kuja inyuma y'ikambi mu bitigiri bitangwa n'igipolisi komine kibondo kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika mu burundi ibitigiri by'abakobwa b'impunzi z'abarundi babyara bakiri bato batarashikana imyaka cumi n'umunani bibandanya kwiyongera mu rwanda cyane cyane mu bisagara ingaruka za mbere ni uguheba amashure no guhebwa n'imiryango yabo piye clave niyo nkuru araduha idonido kuri iyo nkuru ariko nyine navuze ati nindayikura mwese nkapfa biragenda gutya ndabyakira numva yuko wenda ubuzima buzokomeza uyu ni umwe mu bakobwa b'abarundikazi yihunganye atari kumwe n'umuryango wiwe weco kimwe n'abandi bagenzi we bahuye n'ingorane zo kubyara bakiri bato bavuga ko bigoye kwakira ubwo buzima bushasha bwo kurera umwana kandi nabo baba bagikeneye kuregwa n'abavyeyi barasigura ibituma bikuru bikuru bitera inda z'indaro muri ubwo rwaruka ubukene eh, nkavugamwo ubuhunzi nkavugamwo kuba umuntu agufise ko ububasha ari mu kazi canke mu ishuri nabyaye mfite katoza sinari nzi ngo kuba umubyeyi bimeze gute biragenda gute odonko nta ndwara nzi iti umwana ndamukunda gute kuko nanjye hari urundi rukundo nayo nkeneye ku babyeyi ingaruka za mbere bagira ni uguheba amashure gutabwa n'imiryango kurabwa ribi mu kibano n'ibindi ugasanga bakwitse indaya umwana yananiranye kandi atari ko wari unameze watwaye inda y'ikinyendaro impinduka igitutsi yabaye indaya yarishushanyaga numvaga ibintu nk'ibyo n'amashuri yanjye biragafekta ko nicaye imyaka ibiri ntarasubira ku ishuri nkajya gushaka ahantu akaza hatura umwana ntacyo washobora ico bikoze barahuriza ko naho bigoye umwana yavutse we wataruhara aba abifisemwo kandi ko abwirizwa kwitabwaho every morning ndabyuka nkavuga ati agomba kubaho neza ubu. uko ntawe yagomba kwiga amashuri nk'izi kabona icyo kurya akambara turi abantu turashoboye n'abana bacu bakeneye kurerwa bakagaragara muri, muri sosiyete ntavuge ati dore wa mwana utagira se dore wa mwana w'ikinyendaro mubakire nabo n'abana natwe turi abakobwa turashoboye ejo n'ejo bundi twateza imbere igihugu bamwe muri bo ndetse baragiye hamwe mu gisagara ca kigali bagira ishirahamwe ribahuza kugira baje bararemeshanya nk'uko ari na munezero yashoboye kwegeranya abatari bake abivuga abana bacu bamenyane tugenderanire kubera kenshi usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana akaja gukora yataha ku mugoroba akamuhitana tukaba dufashije uwo mwana akumva ko ari mu muryango atatawe bamwe mu bavyeyi baganiriye n'ijwi ry'amerika bagaragaza ko ikibazo c'ubukene arico nkwezi y'amarere mu rwaruka cane cane abakobwa b'impunzi banura ubwo rwaruka kwirinda kugwa mu nyosha mbi nyabuna bakabumbwa na duke bafise Agnes umwe muri abo babyeyi ahamagarira abakobwa babyariye iwabo kutiheba ahubwo bakiyakira bagasubira kubananya ubuzima naho bigoye izo mpanuro nizo n'ishirahamwe Caritas rikorana n'ishengero katolika ritanga mu gusaba abana bakiri bato kwirinda kugwa muri izo ngeso mbi kubamaze kwibaruka Caritas ribereka ko hakiri amahirwe yo kwiteza imbere nk'uko bisigurwa n'umufasoni Esteri yigisha bene abo bakobwa kuja mu makoperative mu ntara ntara y'amajepfo y'u rwanda kuri mikoro y'ijwi ry'amerika agahera ku gishoro gitoya agahera ku bushobozi bukeya bugenda buza buhoro buhoro kuko n'abandi bose muri sosiyete nta handi handi babukora ntabwo ubwenge baba babutwaye ashobora guhera ku dufaranga duke ashobora guhera no ku gishoro cy'abantu abantu burya ni amaboko cyizere mbere na mbere nabyo ni igishoro abantu birakunda cyane icy'ingenzi ni uko uba ufite visiyo ukagenda wongera amashyirahamwe nk'iry'abarundi fmv forum pour la mémoire vigilante rifadikanije n'iry'abanyamerika coalition internationale des sites de conscience yahisemwo kwigisha abakobwa bagize izo ngorane kutiheba ferdinand ayiragije aserukira imbere y'amategeko fmv arasigura intumbero y'inyigisho zabo twashatse ko bagira icyizere hanyuma icyo cyizere baheze nabo bongere bakireme mu bana babo hari n'uwabwiye ijwi ry'amerika ko yahinduye umugambi mubi yari afitiye umwana yibungenze kubera impanuro yahawe muri bene izo nyigisho ngewe nari mfite umugambi wo kuba nayikuramo ariko ubu ngubu numvisha atari njye njyenyine umugambi mubi nawuhagaritse nzamujyana nta kibazo nayo ibitigire byabo bigeme bigoye kumenyekana umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi inamahoro wemeza ko washoboye guharura abarenga ijana na mirongo itanu mu myaka ibiri amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi yiyemeje kuba hafi abo bakobwa babyariye iwabo kugira ngo agateka k'abana bavutse kubahirizwe nko kwandikwa mu bitabo bya leta aya ndetse yabwiye ijwi ry'amerika ko binakenewe azofasha kubwira uwateye inda umwana akiri muto akurikiranwe imbere y'amategeko mu gihe byaboneka ko yamufashe ku nguvu canke yamubesha akoresheje amarongo byekirave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani indege ya kompanyi yo muri leta zunze ubumwe za amerika yitwaga panam yaturikiye hejuru y'umujyi wa lokerbi ihitana abantu magana abiri na mirongo irindwi byagenze bite ingaruka ni izihe nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana boeing magana arindwi mirongo ine na karindwi panam ijana na gatatu yari ivuye i frankfurt mu budage yerekeza i detroit muri leta ya michigan mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika yabanje kuruhukira i londres mu bwongereza yari kongera guhagarara gato i new york mu burasirazuba bwa amerika mbere yo gukomeza urugendo rwayo panam ijana na gatatu yahagurutse i londres maze hashize nk'igice cy'isaha iri mu kirere nka saa moya y'ijoro ku isaha yo mu bwongereza iturikira hejuru y'umujyi wa lokerby muri ecos kimwe mu bihugu bigize ingoma y'ubwongereza united kingdom mu cyongereza irashwanyagurika abagenzi bayo magana abiri na mirongo ine na batatu abaderevu n'abakozi bayo cumi na batandatu bose barapfuye ibimanyu byayo byahitanye kandi abaturage cumi n'umwe byagwiriye ku butaka bityo abantu bose hamwe bazize panama ijana na gatatu ni magana abiri na mirongo irindwi nk'uko tubisanga ku rubuga fbi akadomo gov rwa fbi ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika cy'ubugenzacyaha ijana na mirongo cyenda muri bo bari abanyamerika kubera iyo mpamvu no kubera ko indege yari inyamerika fbi na cia ikigo cy'ubutasi cya leta zunze ubumwe za amerika bihutiye gukora anketi baza kwemeza ko panama ijana na gatatu yaturikijwe n'igisasu abaterabwoba bari bayitezemo fbi ivuga ko yafatanyije anketi na polisi z'ubwongereza ubudage otirishiya n'ubusuwisi kandi ko yabajije abantu barenga ibihumbi icumi mu bihugu bitandukanye naho cia ku rubuga rwayo cia akadomo gov ivuga ko yakoze anketi mu bihugu birenga mirongo ine kandi ko yabajije abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu yashoboye gukusanya n'ibimenyetso ibihumbi ijana na mirongo inani anketi zimaze imyaka itatu mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe amerika n'ubwongereza bemeje ko abantu babiri bari mu bayobozi bo mu nzego z'ubutasi za libiya abdel baset al mohamed al magrahi na ramen harifa fima bari inyuma y'iturika rya panama ijana na gatatu basohorera icyarimwe impapuro zo kubata muri yombi urubuga history akadomo com rwazobereye mu by'amateka ya leta zunze ubumwe za amerika ruvuga ko icyo gihe amerika yaketse ko kwari ukwihimura igitero cy'indege z'intambara zayo mu kwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatandatu i bengazi n'i tripoli muri libiya igitero cyahitanye umukobwa muto wa kadafi n'abandi baturage ba libiya bagera kuri mirongo ine leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza bakoze ibishoboka byose kugira ngo babone kandi baburanishe mohamed al megrahi na harifa fima ariko libiya yanga kubatanga barakomeje bagirana imishyikirano ariko basaba n'umuryango w'abibumbye gufatira libiya ibihano nyuma y'imyaka umunani mu kwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda umuyobozi w'ikirenga wa libiya muammar kadafi noneho yemeye kubatanga impande zose zumvikanye ko agomba kubaha ekose kuburanishwa n'amategeko abacamanza n'abagenzacyaha ba ekose kandi bakaburanira mu gihugu kidafite aho kibogamiye bahisemo ubuholandi nabwo burabyemera burabafata burabafunga urubanza rwamaze ibyumweru mirongo ine maze mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na rimwe urukiko rwemeza ko abdel baset ali mohamed al megrahi ahamwe n'ibyaha by'ubuhotozi rumukatira gufungwa burundu naho alamin harifa fima rwavuze ko ari umwere ahita arekurwa asubira iwe muri libiya avuye rero mu buholandi mohamed al megrahi yarajuriye ariko urukiko rumutera utwatsi mu kwa gatatu ibihumbi bibiri na kabiri ruvuga ko impamvu zose atanga zidafite ishingiro bukeye ekose yahita imutwara imukura rero mu buholandi ijya kumufungira mu mujyi wayo witwa glasgow mu bihumbi bibiri n'icyenda abaganga bavuze ko al megrahi arwaye cyane kanseri iri hafi kumuhitana ekose yamugiriye impuhwe iramufungura iramureka asubira iwe muri libiya yitabye imana nyuma y'imyaka itatu ku itariki ya makumyabiri y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na kabiri naho mugenzi we harifa fima aracyariho ijwi ry'amerika ibya panama ijana na gatatu ariko ntibyahagarariye ku rubanza rwonyine gusa mu bihumbi bibiri na gatatu kadafi yemeye uruhare guverinoma ye yabigizemo kugira ngo loni na amerika bamukurireho ibihano yemeye guha impozamarira y'amadolari miliyoni icumi buri muryango w'ab'indege yahitanye bose yose hamwe yari amadolari miliyari ebyiri na miliyoni magana arindwi kadafi yishyuye kandi icyahoze ari kompanyi panama amadolari miliyoni mirongo itatu mvuze icyahoze kuko panama hagati aho yahombye ifunga imiryango yayo imyaka itatu nyuma y'indege yayo panama ijana na gatatu ku rundi ruhande anketi zarakomeje noneho nyuma y'imyaka mirongo itatu n'ibiri mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri uwari minisitiri w'ubutabera akaba n'umushinjacyaha mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika william barr yatangaje ko yasohoye impapuro zo guta muri yombi undi munyalibiya wa gatatu witwa abu agela masud ker al marimi nawe wahoze ari mu buyobozi mu nzego z'ubutasi za libiya ku ngoma ya kadafi amerika irega al marimi ko ari we wakoze kandi ashyikiriza abaterabwoba igisasu cyaturikije indege panam ijana na gatatu ariko ntaratabwa muri yombi nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije
inshuti banywanyi ni aha amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika